Shawaa bahaa magaalaa Bishooftuutii fi Ollootisiitti barattootaa fi jiraattootii hedduun godina Iluu Abbaa Booraa immoo magaalaa Baddalleetti abbootii daldalaa barattootaa fi nama hedduutti hidhamu jira jedhan gama bulchiinsaallee deebii arganne jira gara qophii jaalanne san deebisa.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Baddalleerraa deemsa sa'aatii lamaa kan taate mana barumsaa lalisaa haroo tooree sadarkaa duraa fi lammataa keessatti barattoonni bal'oo yookaan kibxata darbee rakkoon isaa mudachuusaa fi kaan immoo hidhamuu isaanii barataa Gabra Mikaa'el Dhaabaa naaf ibsee jira.
mana barumsa sadarkaa tokkoffaa olaanaa haroo kamitee jedhaman naannoodhuma mana barumsa sadarkaa lammaffaa lallisaa haroo tooree ijoolleen barachuuf dhufanii jennaan ijoolleen sa'a booda baratu walgahiidha walitti siin qabna kaleessa sirbaa ooltanii jedhanii aanaarraa qaamnaanaa dhufe kinnaan ijoolleen nu barachuu dhufne malee waltajjii taa'uu hin dhufne kaleessa erga sirbine kaleessa nu qabuu turtan jedhanii ijoolleen wacasaasanii kanumaan bakka aanaarraa poolisiin oromiyaa makiinaadhaan fe'amee dhufee ijoolleen baqattee caakkaatti namni ta'e maatii nama owwaalaa galufaa qabanii isa maal gootin naannoo owwaalaa galla jedhaniin galgala ijoolleen lama qabamanii ammaatiin immoo barbaaddachuu dhaqaniin faaristaa addasaa barataa jedhamu faatumanii caccabsanii fixanii kaleessaa gara poolisaa aanaatti geessanii itti hidhanii jiru bakka amma manni barumsaa sadarkaa tokkoffaan faaroo kamisee jedhu sun kaleessaa kaasee cufameeranii.
Magaalaa Baddallee alaan.
Magaalaan ala eeyyee magaalaarraa taatii lama deemsisa. Magaalaa keessa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaarraas ta'e rakkoon uumameera.
Yoom kun?
Magaalaa keessa gaafa bal'oo teessuudha facaasaa gaddaa. Barattootuma baratanii gadi ba'anii boqonnaa taphatanii ol deebi'an naannoo sana irratti namatti dhagaarratti jechuudhaan humni federaalaa dhufee daree seenee haara himimmaanii gadhiisee barattoota tumee fixee bakka ijoolleen baay'een hospitaala ciisanii baay'een immoo mana hidhaatti guuraman.
Ijoolleen hiriiraan gaggeessine ofuma lafaa ka'anii moo?
eeyyee ijoolleen qaata dhiisanii maatii wajjin mari'atanii afeera'u jedhamee nagaan bu'eera jedhamee gaafa qibxataa sana bakka humni federaalaa galee ijoollee baay'ee miidheera jetti ijoolleen amma warri kaan hospitaala ciisanii jiru warri kaan immoo mana hidhaatti guuramanii jiru.
Dhagaan eessatti darbatame jedhu.
Dhagaan dallaa mana barumsaatti darbatamee barattootumatti darbatee humna bakkee dhufee siin kakaasaa jirutu jira baasaa jedhanii galanii tumanii gabanyaa dhufanii xibbikuu gabanyaa bira darbanii.
Ijoolleen madaa'an jiru kan hospitaala galan maqaa isaanii kan beektu.
eeyyee jiru ijoolleen waan akka addunyaa bakka laafaa barataan jedhamu galeera rukutamee hospitaala galee haaraa himimmaaniitiin kufee itti dha'anii cabsanii safaa dabalata immoo nama mana mataa sirreessu immoo ijoollota mana keessatti guurte jechuudhaan isas rukutanii caccabsanii nama bultii taayyee jedhamu jechuudha innis mana dabaa seenee jira baay'ee rukutamee jechuudha dargaggoo gabaa dhaqe tafuuta warraa dargaggoon jedhamu hidhameera barataan kutaa kudha tokkoffaa turbeelan isaa jedhamu hidhameera jechuudha. baay'eedha ijoolleen aanaa ollaarraa daaboodhaas guuramanii dhufaniiru deeggarraas warra mana yaalaatti fooyya'an fa'aa dhaqanii mana dabaatti geessu.
mana hospitaalaa kan liixan kan jettu keessaa nama raahel asfaa waaggaarii margaa jedhamu fa'aa dhageessetta.
eeyyee ijoolleen kun galaniiru raahel daftee yoo hin barreesheen guluukoosiidhaan iyyuu amma yoonaayyuu baay'ee mucattiin sodaachistuudha. amma kaleessa galgalagaa humni federaalaa sadarkaa baadiyyaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa sana biratti dhufee namoota baay'ee ijoollee isaanii barbaadachuu dhufan maatii baay'ee tumee. inni kan caccabee gaangeen faa dhufee fi maatiin kan manatti deebi'ee galee ijoolleen mucaan faaristaa addataa jedhamu sun tumamee caccabee du'aa isaa tumee mana hidhaa deemu makaleessa mana hidhaa magaalaa Beddellee.
Haroo kamisee irraa kan qabaman meeqa ta'u?
Sadarkaa tokkoffaan hin badanii garri hin qabamne cuma hin badanii manni barumsaa cufamee sadarkaa lammaffaarraa barataa lammiin buna baataa jedhamuu fi barataa faarisii taaddataa jedhamutu qabamee lammiin buniin tumaa oolanii barsiisonni mucaan kun keessaan qabu Mudura turee ba'ee jennaan galgala federaaliin baay'ee rukutte garuu isa manatti galchanii shoshana caccabsanii fixanii fudhatanii deemanii faaristaa adda isaa Maatiin naqanii arguu danda'eeru.
Isa akkoo maatiin saayyuun tumame humna federaalaa dhufee haroo faamisee maddoon amma siniin jedhu irratti dhufe ijoollee gaafachuu dhufne jennaan mudur manatti hin gorfattuu jedhanii qabanii tumani. Rakkoo ulfaataa keessa jirama bakka akka godina kanaatti bakka ijoolleen baay'ee fudhamaa jirti. Aanaan Beddillee immoo magaalaa guddoo waan taateef namni dhaaraan gara keenyatti guuramaa jira. Birmadhaa.
Magaalaa Baddallee keessa kan jiru mana barumsaa sadarkaa lammataa Baddallee keessatti poolisii federaalaa ofumaa deemee dhufee dallaa seenuudhaan barattoota irratti miidhaa geessisuusaa jiraattota keessaa obbo Tasfaayee Funyuudoo ibsanii jiran.
Haa iskuulii Baddallee kutaa tokko tokko naanna'ee Chief Boombii kan jedhamu dhukaasee ture. Ijoollee baay'ee godda'amtee callisanii ijoollee mana barumsa keessa Chief Boombiidhaan ukkaamamanii jechuudha. Ukkaamamanii amma hospitaala saddeettamii tokko galee ture ala sana jechuudha.
Barattoota saddeettamii tokko moo?
ala sana galee ture afurtamii tokko amma amma amma godha amma godha hospitaala jiru du'aa fi jireenya gidduu jiru jechuudha.
Kan Jimmaatti ergaman jiru kan iddoo biraatti.
Jiru Raahel Dassaaleny kan jedhamtu ergamteetti. Baay'inaan bakka ammaa godha har'as kaleessas baadiyyaa keessa naanna'anii baay'ee rukutaa jiru. ijoolleen barattootaan haroo kabsee kan jedhamu keessanii har'a ijoollee lama fidanii hidhaniiru. Sodaarraa ka'anii har'as kaliifas deemanii haroo kabsee kan jedhamu keessa rukuttanii naannessan jechuudha. Mana barumsa liiloo kan jedhamu keessa deemanii rukutuudhaaf jennaan maatii yaa'ee ijoollee keenya rukutamu jedhanii deebisan jechuudha. Kaleessa immoo injibii maraa injibii kan jedhamu keessatti jechuudha. Haayiskuuliidha isaas beddellee keessaa. Achis gurguddaadha maali kan gaafatu hin jiru mootummaa kan jiru hin fakkaatu bakka darajee kan jedhamtu amaanu'el tasammaa kan jedhamu bulii taayyeedha hojii kaamu dhuunfaa kana jedhu takkaa badii kan jedhamu poolisii irraa kan ari'atameedha. Isaan harka hidhan jechuudha gaafa bal'oo harka hidhanii makiinaa keessa buusanii ofiisaa poolisii ture dure jechuudha baay'ee amma ari'atameera jechuudha.
Amma eessatti hidhamanii argamu?
Sada magaalaa Beddellee.
Itti aanaa bulchaa magaalaa Beddellee Kataan obbo Girmaa Tarrafee humni poolisii mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Beddellee seene hin jiru jechuudhaan itti fufanis.
Poolisiin mana barumsaa lixees hin jiru. Poolisiin ijoollee reebees hin jiru. Rakkoon tarkaanfii kanaan wal qabatamee fudhatamees hin jiru. Hanqinoota jiran immoo bakka rakkoon jiranitti miidhaa qabeenyaaf uummataarraa akka hin geenyeef poolisiin eeguuf dirqama qaba.
Jechuun mooraa barumsaa keessa taa'anii maal miidhu mana barumsaa moo?
Mana barumsaa keessa galaniitu hin taane bakkeetti ba'anii dhakaa darbannaa xiqqoo yaalamee fi.
Barattoonni moo?
Akka ijoolleen akka ijoolleen dhakaan darbannee fi akka rakkoon sun hin uumamnee fi miidhaan akka ijoollee irra hin geenyeef yaadameetu iyyuu poolisiin akka ijoolleen bittinnooftu godhe malee ta'ee jedhamee ijoollee kanarratti rakkoonni uumamtu hin jiru.
Poolisii isa kam? Oromiyaa moo federaal?
Poolisii. Iddileedhuma kan magaalaa irratti hojjetudha malee poolisiin federaalaa addana jirus poolisiin humni kan biraa dabalataan dhufee magaalaa keenya keessa jiru tokkollee humtuu hin jiru.
Poolisiin eessatti argee bittinnees?
Mooraa mana barumsaatii ba'anii yeroo jarri dhakaa darbachuuf yaalanii rakkoon ta'an uumuuf ka'an sanayyuu fuuldura mana barumsaa irratti malee mooraa mana barumsaa keessatti miti.
Ijoolleen warra dhukkubsatan keessa kan baay'ee gaazatti darbatame miidhaman jedhanii akka barattuu Raahel Asfaa, Waaggaarii Margaa, Tsiyoonfaa kan jedhaman gara hospitaala Jimmaatti iyyuu geessaniiru jedhu.
Lakki kun ololaa sobaatii kan dhugaarraa fagaatedha. Ijoolleen yeroo sanatti xiqqoo naanii kufanii jedhan hospitaaluma magaalaa Beddelleetti akka yaalamu godhamanii.
Naanii kufuu jechuun?
Eeka yeroo ijoollee sana poolisii eenyu jedhanu.
Maal jedhan?
Yeroo poolisiin ijoollee sana bittinneessu.
Maaliin bittinneesse poolisiin?
Dullaadhaan. Yeroo sana keessatti ijoolleen naanii kufaniif akka miidhamu ta'anii.
Jechuun dullaan rukutamuu isaanii immoo?
Rukutamne poolisiin harkatti dullaa yeroo arganu xiqqoo na'uun kun jira amala ijoollummaatiif baratummaa kanaa waan ta'eef dhimma kanaan wal qabatee xiqqoo ijoolleen yeroo sana keessatti baay'atanii ala wal dhiibanii fi. eenyu jedhan kufanii hospitaalatti yaalamaniitu kan isaan jiranii.
Meeqa ta'u isaan?
Ijoollee ja'a wayiiti. Ijoolleen kun immoo yaalamanii amma gara mana maatii isaaniitti galanii jiru. Kan iddoo biraa deemee ilaalameef yaalameef hin jiru. Ta'ee jedhamee dhuma maqaa kanaatiin hojiin hojjetamu yoo jiraate malatti.
Kanaaf amma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baddalleetti ijoolleen to'annaa jala oolan hospitaala keessa jiranis hin jiran.
Hin jiran eeyyee.
Deemsi barnootaa attami?
Adeemsi barnootaa itti fufee jira. Hojiin baruuf barsiisuu maatiin barataa mari'atee hawaasni mari'atee itti fufeeti kan inni jiru rakkoon kanaan wal qabatee jiru humtuuyyuu hin jiru.
Isaan garuu akka jedhanitti jiraattota keessaas kan hidhaman akka jiran iddoo iddootti baay'ee reebichi akka jiru namooti funaanamaa akka jiran dubbatu.
Kanaan wal qabatee reebichi geggeeffames namni qabamee hidhames namni tarkaanfiin itti fudhatames tokkollee magaalaa keenya keessa hin jiru. Ta'ee jedhanii maqaa magaalichaa gurraachessuuf ta'ee jedhanii hojii kana akkan hojjetamne gochuuf humnoonni ka'an maqaa garaagaraaf wantoota garaagaraatti fayyadamanii kaasuu danda'u. Kan kanarraa hafe haalli magaalaa keenyaatti tasgabbii qabaa nagaadhaa hojiin misoomaa hojiin nageenyaa hojiin hundumtuu haala gaariin hojjetamee itti fufee jira.
Obbo Girmaa Tarrafa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadhaa isinis.
Naannoo mana barumsaa lalisaa haroo tooreetti kan gaggeeffame jedhame ilaalchisee bulchaa aanaa baddallee obbo Araggaa Shugguxee bilbila harka isaanii irratti argeen ture walga'ii irra waanan jiruuf booda naa deebisii jedhan asaasanii deebisee yaalus hin arganne milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha gama kaaniin mana barumsaa dhibaayyuu sadarkaa duraa kan naannoo magaalaa bishooftutti barattoonni hiriiruuf mana barumsaa keessaa erga ba'anii booda. poolisootaan reebamuuf afur hidhamuu isaanii barattoota kana keessaa Raggaasaa Tuuchoo naafibsee jira.
Barattoonni akkanumatti dareedha bayanii walgaaniitiin hin lallaaban kan yaala ba'anii mormii dhageessaa jiran poolisoonni yooma san daqiiqaan turre dhufaniiti ijoollee dhaqqabatan jechuudha. Kuuwwan fiiganiitti xiqqoo manni barumsaa tabba jala jira. Ijoollee afurii konkolaataa keessa kaa'anii dhimmicheen qoranna jedhanii hanga ammaatuu dhimmi isaanii waan dhaga'e hin beekamne maatiin isaanii sitti dhaabbatanii jiru.
Mana barumsa dhibaabii sadarkaa tokkoffaa baratan. Guyyaa kaleessaa immoo barataan guutummaa guutuutti daree barnootaan dhufu. Kanaaf har'allee barattoota muraasa qofatu dhufe. Kan mana barumsa sadarkaa lammaffaa mootu kaleessa illee hin jiru manni barumsaa. Jiru barataan hin dhufne baqateera maaliif muree bakka jedhan baqataniiru barattoonni.
Gaaffiin isaanii maalidha?
Gaaffiin isaanii naannoo mana barumsaa sanitti bulchiinsa magaalaa jala jira bishaan hin qabanii ibsaa hin qabanii uummanni jechaadha. Kanaaf immootu nuti bulchiinsa magaalaa isaanii bishaan fi ibsaa akkamitti dhabne inni biraa immootu albuunni bahutu jira.
Eessa?
As naannoo mana barumsaa sanii. Xiqqaatti konkolaataa gara dhibba ja'aatu naannoo isaa daandii irra deemee daandiin immootu boona kanaan dhukkeen ta'e uummanni immoo dararamaa jira ijoolleen isaanii immootu daandii kanarra deemanii baratan. Albuunni keenya ni fe'amaa daandiin maaliif nun hojjetamneedha. Uummata keenyarraa gurguramaa jira.
Albuudaa maaliif?
Biyya komicha jedhama. Ja'a torban ta'a gosti albuudichaa jechaadha. Isa kanneen wal qabateeti mormiin isaanii.
Magaalaa Bishooftuu keessattis kaleessaa farra barattoonni jeequuf jedhuu jedhame hidhaa fi reebichi kan jiru ta'uu immoo kan naaf ibsan obbo Nagaa Mulugeetaati.
Bishoftuu sochii tokko tokko jira yoo barattoonnis waan akka jeequmsaa kana kaasan jedhanii warrumti mootummaa siifachi uummata kolaasaa jiru. Mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Bishoftuuti kaleessa kan sa'atii booddee ijoollee ummatu xiqqoo osoo socho'e jedhanii garuu sochiin baay'isee mul'atee hin jiru isaanumatu uummata hin kura malee. Sa'atii shan booddee garuu baay'ina ijoollee kanaa ammallee galaa jiru waan ta'eef adda baafachuu hin dandeenye.
Har'amoo.
Eeyyee.
Barattoonni magaalaa Bishooftuuf kan naannoo iddoo lamatti hidhamanii jiru ka jedhame qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftutti bilbile Kommaandar Mulaatuun gaafadhe hin jirannaan jedhan isin eenyuree jennaan damooziin jedhamaa kutaa odeeffannoorraatii jedhan itti fufee barattoonni reebamaaf hidhamaa ka jiran ta'uu naaf ibsaniiru waajirri keessan maal jedhaan jedheen kun gonkumaa dharaa jedhan.
Lakki lakki haalli ka'ee jira ture. Gin namni qabamee too rakkoon irra ga'e hin jiru ammayyuu akka waajjira keenyatti.
Rakkinichi eessatti ka'ee ture.
Manuma barumsi teeknikaa.
Kan bishooftu.
Ee.
Mana barumsaa sadarkaa lammataatoo rakkinni hin turre.
Rakkoodhaan jedhamu miti kaa yaa'u haaluma barattoota walii galuu didanii barachuu didanii ayyaa'anii alatti.
Amma garuu waajjira keessa namni hidhamee jiru hin jiru ijoolleen barattoonni jiraattonni.
Haa hin jiran hin jiran.
Inni kan mana ogummaa teeknikaa jettan sun kaleessa moo har'a moo dheengadde?
Har'a natti fakkaate har'a har'as ta'eera. Innaa amma kana kan intini ta'e miti kaa kun jeequmsa hin jedhamu bara. Lakki.
Waan akkamii ture mee?
Mee isa hoogganaa kiyya gaafadha. Ani waan iddoo sana dhaqee hin beekneefu.
Jechuun egaa itti gaafatamaa kutaa odeeffannoo egaa taatanii beekuma qabdu kaa.
Yeroodhaaf wanni nu dhaqqabe hin jiru ka'u qulqulleessine isinitti himne malee.
Itti gaafatamaa namni jettani komaandar mulaatuun immoo jiru.
Amma hin jiru kan inni biiroo baay'ee jira.
Ammamitti isinitti deebi'u ree ammamitti deebi'u isaan?
Isaan hin beeku akkamitti beekaree mari'atanii hin ba'anii.
Kanaaf deebiin qabdan jechuudha.
Deebiin qabu yaani.
Haa ta'u fayyaa ta'a. Odeeffannoo waliigalaa argachuuf deddeebisee bilbiluus kan bilbila kaasu hin jiru yaaliin keenya itti fufaa milkoofnaan gurraan siniif geenya dhaggeeffattoota keenya.